zimachitika zimachitika zimachitika makembu mwanambu zimachitika oyenga mafuta asatu zimachitika chakudzasi chimba ng'oma zimachitika moni womvera tsopano tikupatsirani sewelo la zimachitika seweloli akutipatsira ndawu nduna wa zamaphunziro ndi thandizo la ndalama lochokera ku united nations children's fund unicef mu ntchito ya united nations joint program on girls education 2 unjpge akulemba seweloli ndi innocent katsache ndi stanley mphaya ku story workshop mutu wa sewelo lathu lero ndi chikakuluma chakuda umaopa ndi mkala omwe Mi- michael john tiona nukhanga titu mutuluka munthu nyumba moja mwina tunu mwana wadoyo eh tatiye ndithamanga
amayi nditaonani abale inu taonani abale Mayi kalipyota, Ii, mayi abale kuti kalipyota.
ndimaloza Chepe kapena fa- minyama chepe ine fani, poko ambuye futi ine ndikuthamanga.
abale ndinalakwa Mayi chani ine kalipyota, taonani mayi- azibambowa inu akufunanso kundiwonongera mwana wosalakwa uja So- mayi ine abale ine mwana tamvetserani tu tamvetserani michael pyota michael pyota ndi apa papa anthu aona ngati kuti wina waferedwa ka kachimene mulungu akukhululukireni ine koma mbuto osalota ndithu mayiwa Lani amwene ine ndikanaphunzirapo ine kumangoti ndi munthu wabwino wandilipirira Tati, ziyendani tu, ziyendani.
kuzemberanso mwana wanga ine mayo ine Mwini ndani?
tiyendani ka Ndinakukutana pakuseri kwa nyumbako. Sindinagone tu ifa mdikire kaya tikone. Ndiye muyambepo zanu zokuba ndiye ifa ndikakugwirani. Ndiye tikuochani.
achitope Za ofisi basi.
achitope ndine tukalilombetu Ah ah. Ndiye ndikukuona kumene tufopano lwa.
sopano mungangoyamba kukuwa kumene koko osadziwa kuti munthu amene mukugwira ndi Ndi- ndani ndi mau ndi ndi mu. Sikuno mai wasiya mbuyo mwako. Mwapa masera uthama.
Ah.
Ndalilombedi kuti ndi wako ndi wa child protection. Sopano apa papo kufuna kuti muutenge ngati ndi uloya eh.
So- so- so- Iyayi, pakana kumathamanga ndi Achitope.
mbuzi muno. Kuti chani iwe?
titope titope ndiye ndikuuza osamanenera palilime ndine ndiye ndifuna Ah, ndikuuze pimene so ndiye zamwanonzo pimene ndiye zamwanonzo umanenera palilime Ngati kumene.
bwana eti.
amathamanga tu ndi mabwana m'mipanda osakhala ngati inuyo akafasi yanje Ndiye eno- mukathamanga mukachajani kuti mongopeza kuchokuti tipatsane ulemu wachani tipatsane ulemu mwamva inu mukana mmanifunsa kayi kuti mukuthamanga chifukwa chani ife tingakutenga basi ndi mayiwa tizama kuthamanga munsewu Eh?
tsopano inu akalilombe mukuyima pamene mulowe mnyumbamo mungamutengenso mwanayo aloye nyumba mwandani Ah.
aloye nyumba mwandani mwanacho wandani achitope iyayaka nyumba Achitope.
momukarowa mukapangambo chani achitope inuyo ndi ndani inuyo Eh, achitope i- mafunsa mafunso ambiri Eh.
mukanadikira kayi tiyankhe mwamva mukanadikira tiyankhe yankhani So- so- samana mayikali njoni ine tikuyimaku nchifukwa yoti munthu timaona akutuluka mnyumba uja ndi achitopewa simanatulukenso munthu wina twapo iwe kalilombe zotu zichokera konditi bwenzako uzizamuzuza khazini wanga pa simbalashe zimenezo ndiye zachibwana Eh, eh, amayi ine ndichitope mwana Maikali- wagogonaiimunasukuziwa Maikali- anachazaza kamati Maikali- ndimulungu achamanena ineyo kuti ukunama Oh, chitope oh.
achitope tamvetserani Nimvetsere chani.
tamvetserani nimvesere chani nimvesera kuti chani Ma- ma- ma- ma- mayiwa atu akuyang'ana abale anu a- a- asimbarashe mukwane nawo ndinu mwemwe mukananga kutilonjera bwinobwino mwayamba mavuvu mu- mu- mu- eh, eh, pi.
Darling wako ndani?
ndakulandira darling iyo ndani ndinapita kaye ku bedroom kuti kwanga kuchita change to trouser kuti nimperekeze kazi ndezi wanga chitoko.
utikhuza chani ne zimenezo aye dinoizi ndati ndani basi mtima wanga wasangana ndakuona kale oh undichokere pamenepo tachongani ndikuti kodi iwe kalilombe paja umati zina lake ndi ndani mayi ameneyi ndi mayikalivyota oho iya mayi amene anadzakhala pafupi ndi pa amatabwa paja ndane bawa amatabwa nyumba ya amatabwa ija kungopitirira pang'ono patsogolo pakepa pali nyumba pamene akukhala iwo akukangana ndi pamenepo Koma- komanso mukufotokoza kwawa kuti ndi bwana simbarashewa amene anawalipirira lendi sichoncho bwana Ay, kazi chitope nowa azimayi awa akakhala mchigondi jelas maningi Iyayi.
imagwira apita yangane ndipo adziwanso kuti ine sinimam- simamuna wa chibwana Yes.
ndimkonda maningi mkaziwo
mdzamalavutu komatu apa ndiye mukumusekerera kwambiri mwapa katsawani ndipite komo ndilowe momo ndimukosi musanje nawo makofi apapo mukumusekerera iyeyi mukumusekerera ndikulowe momo Iyayi.
khazikitsani mtima pansi Eh? asiyeni ayang'ane mnyumbamo chomwe akufunacho akachipeza basi tonse limodzi pompano tsono mukamulesa mukangati mukuchingira zina zake kani eyetu mtofunika mupange pang'ono pang'ono zinthu Ah, tsopano iwe kalilombe Eh, mm.
momwe mwayambira muja kakarakakara nkhuku chani Ah?
bwanji foni yosina iwe foni itu ndikuuzeni foni imene mukuti shainira nawo pano ndalama zaisi zaganywa izi ndalama za ganji za kazeni wanga atizi munali mamunda mujala kupasali ndalama ndiye mwagula foni ndiye mfula mutiti shanyi So- so- so- sono imene ikhale nkhani ndingani kumene ndalama ukapita ukagula nayo kinthu amakufunsa ndalama iwaitenga kuti ndalama si ndalama basi imatenga kuti waipanga bwayo zoti ndalama zosiyanasiyana ntchito zosiyana somaziwa zilatu za pakhomo pano Ah, apa apa padere ndikuimbira ah, apolisi eti kuti pamalo pano pakhale bata ni polisi kuti atani idzakumangeni pomubisa mwana wanga Ah, ah, ah, Eh, maiwe.
iwe ndisimba lashana Maiwe.
mundiuze kumene kuli Iwe, mwana wanga lero Ah, kati mwana wake kuti osandifunsa funso la dziwa dziwayi mufunsa chinyezi kubafa chani ndi ndani angati ine chamchitikira ndiwu ndi chani no i left it there kunyumba kwako andiuza ankolo tilembereni apa pa doo kuti mami ikabwera isandisokoneze studies kuchipinda kwanga akalembe mukona ati chifukwa inu angu muli ndi handwriting yolemba zisukulu zikulu bwino ndiye mu- simunampeze kunyumba uko osayankhula ngati simukudziwa chimene chikuchitika inuyo mungondiuza Sindikudziwa kundiuzani kalikonse.
mamubisa kuti akuyankhula zimene akuziziwa ayi ingondiuzani kumene mwamusiyira mwana wanga asimba rashe So- so- so- tsopano um, mike kalinzori Eh, ine ndikuona ngati kuti asimbarashewa akufotokoza kuchokera pansi pa mtima eh? mwina chidwi chathu nkumakhala kuti mwanayo alinso malo ena kapena tumwinatu tsopano akalilombei ine tikukhala phe pano musanenga ndinopusa iyayi ndikufuna kuti chosere nyambito wabwera nawe panoyi Iya.
iyayi ndikukumvani Achitope, simubwera Ndi- kulamuka.
ndakuwuza ayi osati iya iyayi ichitope that's harassment munthu wa mayi sumamuyankhule choncho Yes.
mwana wake wasowa ali ndi ufulu wonse wokupanga protect kumeneko ndiye Yes.
kukhala bolo la munthu.
sindimafuna munthu azinditola munthu wamayi iyayi iya iwe nkona ulibe ndalama abwana ako akazi nako andinzeru yes Um, so- sopano so- sopano asimbalashe apopo ndi mukuyankhula bwino Aha.
Eh, komanso mmafuna mzinena kuti ah, nkhani yazolembalemba ndiye mwavomera mzoona eh?
ndalemba ndithu mwavomera Yeah.
Eh, chifukwa china chimene chikumapasa mayi wamangolomera nchitsimikizo chonena kuti inuyo mukudziwa kumene kuli ndi uzayani ah, ni nkhani ya handwriting yanu Yeah.
imene munalembera apopoyo Aha.
ya maganizo ngonena kuti mwina mwayi kapena munamnyengerera mwanayo ndi flash iyayi kodi iwe kodi iwe kalilombei Eh?
iweyo ndi amene ukukhwekwezera nkhani eh?
Iyayi.
iyayi mukufuna kuti mumuzi munomu basi pakhale Kazi.
polisi Ine tungwa Iya- protection.
iya tiziwopa kuyenda ife Chitope.
Ine kwa chitope.
protection iyayi Oh, awa child protection.
sakulakwitsa iyayi Ayi.
flashi akuti inali yaka friend kake kena kake kanabwera pamwepo amawerenga limodzi ine ndinangowapangira fix kenako amati akufuna tipange relax kaye pang'ono kuchita study ndiye ndacheza nawo pang'ono andigemula ma speech umwe ndikumvekera umu basi ndawasiya
iya eh, michael idiot nkhani apa ine nkona ngati kuti tikutapo nthawi pano Mwina- mwina ali kwanzake koma zakiweke ndi angakhale ndani kuna amene mamudziwa ine ndiyeni ndipo wafika kalekale kwawo kodi mukunena kamwana kauche ni kama tabakaja amacheza sotundika zako kena kake kati kama khala kusija lansewu la ujeni kusija uko lansinje wasamba imfa ucha oo eh kakatali kakuda kakuda choncho oo uja amati magi uja kapena abe yes that is the one ndalikumbukira dzinali amati magi ndiyeni tisachedwe tithamange kumeneko iwe kazi tisibrashi tabwera kaiku tabwera kaitu lakuvane pambali sono apa nthawi ito- nthawi yachitope kuti bwanji so tafikatu upodula mphepo yayi sopano samati podula mphepo iya kwamba ndinakufuza tukale kupeze kazi kuphunzire chichewa sikukuvuta nkazi si imene yayima pompo iyi yayi imeneyo si nkazi imeneyo imeneyo nkazi nkazi makhala imeneyo ameneyo ni nkazi Ah, iwe sikuona Ah, iwe amene zina lake unalibva bwinobwino ni maika liziyotatu amene maika liziyota zina limene unondera ku mozambiki mzikumasulira zina limene chenkhocho chenje cha ku mozambiki amalitchula kuti Iwe, tomato iwe, tamvesera iwe.
amalitchula kuti tomato limene lolo tomato yake uja amakhala wantali ku msonga uja anthu amene undu oyipa- iwo Iwe, kudandaula anthu amene chani undi amankhwala ine afiti, achabe- ndamkonda ameneyi ne mwana wake Ehe.
sungaone kuti ndikolo yabwino Eh.
yoteteza mwana wake Ehe.
nde kuti nanenso Eh.
ikandikonda inditeteza yakujesa mankhwala tiye Yakujesa sataya mwana.
nthawi tsa- Munthu ali ndi mwana kale tisake amene- mwana Ah. Iwe kazi- Ah, yakaze tibache tamusiya ameneyo achiphama sungatamene uzilimbana ndi amene Iya, ina- kachichota ina- sisina labwino iwe nditomato ndanena kale mankhwala kwa tsopano mayi kalichota ndikuuze ningati mwapanga za mankhwala kumujesa khazeni wangayi muli mmazi nanenso ndipondaponda Mukunama- mutembenuka khosi mukunama ndi Mumphache sine.
oo tionesana mumpache sine
Odi zikomo, odi odi kuno.
Hey, ndikubwera.
ndagubudi kodi Ehe, anagama kulero kulero mtendere wa mbuye uli pakhomo panu pano basi.
yabwino Nditu, nkhani nditu.
yabwino Nditu ino tutakulandirani tokoza.
nditu nditu tirawetu mnyumbamo Ah, anagama kuti ngati ngochita sokolowa mnyumba bwanji ine ndinangoti ndidzaperekepo muluso la enifu atu basi kenako ndizibwerera kutero ndithu ditu komatu ndeni fayo ndesa mabwiri ah, ah.
Eh.
kodi anagama Eh, wakwera bambo ndani kodi ndagubududu awa ananunso anagama muzili mtumiki wa ambuye ndi amene ali pano eh? hayi paja ananena kale ambuye kuti mprofeti salemekezedwa kwawo
kuti ndakududu ndithu ndithu hayi takulandirani echitikomo ndimangomva ndili mnyumbamo mapokoso Eh.
yani ndisuzumire hayi ndineyo ndithu kapolo wa mulungu ehe kutero kwapa wandituma kuti ndidzasiye vumbulutso kunoku ndiye ndikumvaso kuti enifayo sanafike ndati ndiye ndikaonanso kunjaku ndikona mm, Eh.
kuchita njiro tu komanso kuti ndingopita mtenderesi ndikaupeza ine.
chabwino eya chizikangondizungulira mumtima munde ndidasawantembere
kodi anagama Eh, mukuti wapita kuti enifayo eh. pachatu eni fato amwe akaphunzitsana masamu ndi mwana wa soya lusunguja oho Eh, kenako akatero akumane ndi anzake adzilawerenga zina ndi zina okay Eh, ndi adzibwera kosondekani ndi makatagwa ndithu
inu tizingoti ndi za sukulu pamene zili zina Mm, tsopano akubu ini inuyo ingotiuzani vumbulutsolo akabwera ndimuuza asakuchedwetseni pamene sizimatheka bwanji mizimu siilola zimenezo kuti vumbuluso lipite ngati liripoti Eh.
ayi osatheka tifatu tsiku lomwe anadzafika kusinagoge eh ntangomuona mtima unalasa katatu ka ka ka ine apato ambuya afuna ndilango oh ndenda ka ndikumvetsera mpaka nacha mmalanchimu ndikupuma chabwino ndipo mwina amandionetsera zonse ndati sha ambuya amafuna izi chabwino agubudu pepanitu sikuti ndiuchepetsa uzimu wanu ayi koma ngati eni ife anafika kumene koko ife ngati makolo ake sitinazidziwe ifeyo izizi za mizimu mizimuzi sitimazikhulupirira ayi monga mwa chipembedzo chathu nafeso mwayambapo anagama anagama Ah.
anagama Eh, mulungu kuti akafuna kulankhula sayang'ana za chipembedzo izi yes inu ngati anamulankhula farao kudzera mwa josefu farao kuti amazimva umulungu sonaye payekha pepana agubudu koma sindikufuna kuti mutisokonezere mwana ndi maganizoyi ngati simunakambirani ndi makolo ake ife amene tili mulungu wake wachiwiri ndiye kuti mwanayo simungamuuzensoyi anagama bwanji inene ndingathe kusasa mapazi angawa pano Ah.
osadzapondaso khomo lino iye palibe kanthu.
ndipo madalitso amene mulungu wakukonzerani kudzera mwa enifa inu osadzawaonanso usatere iwe gubu ndikukuwuzani osamaseweratu maprofeti tu Ah, amatabwa eh nyengo zanu zangotsala pang'ono kusintha ndikukuwuzani agubudu awanda akazi anga musawatengere inu tatiyeni pa mtengo mundiuze mwa chindunji mukati nyengo zanga zisintha pakhomo pano mutanthauzanji palibenso apa zoti mukachezera pawiri pa mtengoyi ino agubudu ngati simunakonzere kutiuza za vumbulutso wa mwana wathu nyamukani pompanopompano ana wathu simapangira ndalama kuti muziwapusitsa basi azikulipirani mu dzina loti afuna vumbulutso anagama anagama chani inetu ndine mu- man of god eh?
Ah, ndiye Ye, tsopano mundilankhule bwinobwino Ah.
choncho mmene takulira ine ndizoona ndithu kuti ndizikafuna ndalama kwa enipa zikhoza kutheka
inu sibwa zitu vumbulutso tabwera kwa inu Ah, chabwino ineyo ndapita pitani zonse zimene mulungu anandituma kuti ndizanene mumuuza nokha enipa yayi ya katesedwenso kwa mavuto anu mupeza nokha Eh, ndapita gubudu Pitani.
Eh, mukweranso njinga musapite yayi eh.
Yayi.
angosereulatu awa mukandifuna afile kutali tili kusinagogo agubudu tabwerani mundipeza kusinagogo uku Ah, eya mwakuitsa mizimu kwa basi mudzaona nokha nsembeyo ndipatsa Ah, nsembe yachani tsopano ni anagama chani chikhale chani chimenechi chiti mukuthawitsa mdalitso wopezekeratu pakhomo pano patsifukwa zingati akakanena pemphero loti titembereredwe pakhomo pano zithabwa ino amatabwa musandilankhulitsa pambali mwamva kuteka gubudu uja ine munanditengera siriasi ndithu zoona Ndi pamene prophet pachapo. ndiye no tsopano pali chani cha nzeru chomwe angamuuzeni ifa kuposa makolo ake ife wakamba za kuuzimu pamene paja akuti nyengo zathu zingathe kusintha pakhomo pano ndekuti iniyo mukusangati khala mofinyika pakhomo pano eh.
amadabwa sikulu ija ndithu mukanapitiriza mwina kufika ku standard 6 yokha monga ndinachitira inemu bwezi mukumaganizako mozama ngati paka mamuno pamenepo ee ndithudi inu ndiliti lomwe mulungu anangokuchitirani chinthu manja alilende panopa kuti muzikhala biza kumangokhulupirira amene uchayo zopanda pake ngati zimene zichazo mwati chani chichowa chanucho ine osaphunzira sindikuteroyo munabwera muli kwa pakhomo pano apa uyu mwasalala chuma changa cha ine osaphunzira lero poti ndasauka basi mukandiona mbuli oh mafuna chuma changa eti amatabwa tazimverani nokha zomwe mukulankhula pasi kusemphana ndi mfundo zanga sukulu tusibwesa chuma chokhaya munanga muzimva koma kukhumitsa bongo Ine kuti sokhwima nyengo bongo.
ngati izizi zikafika munthu wozitha kuganiza mozama ndi kupanga chuma china osati kuyamba za mizimu iyayi Tiwa.
kena kuti mulowa kuti mwasing'anga twino inu tumukunditola chifukwa ndilibe kalikonse pakali pano ayiso inu paka kundikumba koma ndathadi eti Hmm, amunanga amatabwa inu tumwabalalika mukatere hayi anawatikwatitsa mwachisisi Tsopano.
lero mukuti tizimumvera gubudu ye mwafuna azimuuzi zinthu yenifa mwa awiri ngatakhala kuti akumufusira mmatsenga inu mudzatani kodi nanu mwayamba pakukhulupirira za matsenga ndikuti tonse ndimutumatu eti komanso zakutomeresazo sikuti ninkhamba kamwana apa zikukoma chifukwa choti masukulu atseka akatsekulira tizafa ndi mapipi pano uyo ayi ndikufuna yunifomu ali apa sukulu fizi momwe atsekamo basi tizichita zachangu adzafunse ndani palibe lupanga sachibwanazo panoyo ndiye kuti ana anapandawo mwakwatirisaso ngati zizi zimene zozoto ayi sizokwatirisa Nanga.
ndikutomeresa ah, inu tankhona ni momwe tavutikira ife basi anawatsakuleso mwake omwe uzoona zimenezo
anagama Eh.
ndaona kuti mtendere simukufuna Ah.
ndikuchikalani ndine pakhomo pano Kanthu alibe kanthu
maipinda ine
koma apo ndimwanditalikiratu ukangati mukundiwopa bonomali totsutsa tokunja kuno kuli coronavirus misa kuti tizikhala mutalikirana wani mita nanosetu pacho ngokomeza zinthu sikukokomeza bonomali maipinda nawo nangaiwe kuziwa kumene ine ndinali amene Kwatali.
akumana nawe ine kuwadziwa komansolo iweyo amene akumana nawe ine sotu sindikuwadziwa nde mm, tenti singopewane basi oo lero ndiye mwati mubwere ndi imeneyo ayi chabwino basi mawina inuyo tisaleni ayi ayi nyadani sukusale ndikakusale iweyo ndetayandikirani bwinobwino ndisandayandikira
kula pamene kaka koma iwe bonomali eh ndiwo mati mapulani ndiwoti chani mapulani
aiwe nechipoti atsaname ndikuona kuchedwa kuti ndikakutereka mazosamba iye maipinda ineso ma ndikuona chimozimozi koma nosadandaula pompano zitheka ningofuna kuti ningozitolera bobo kirapo basi zina loti maipinda kusiyiratu lithera patipo pompo pompo pompo iwe kukhaliratu mrs bonomali lindaniso abale afuna osokonezayo ndani kudi
Ah, ah. Wow, wow, wow.
Ah, nyama zaweni Tsopano anyama.
fika Anyama. Eh, bwanji. Muli kundi mati kuthawisirana na sigilo amve oh kuthawisirana na sigilo nyumba mwanga mono iwe iwe iwe munthu uwe nthawi yako yoweru- yowerukira sinakwana kusatani pa deni ino timungana kuchokota kwambiri nyumba ino Mm-mm.
ndiyanga mpaka zaseye katundu sindikuchadwaso ya iwe samati nyumba ino ndiyako Ah.
ya zilezilezi bwana andivesa bonomali bonomali eh Mwana wamati ukakaa ukanambale kuvepi- kumlonjera Mm.
mwanayo Ukakhala kuvepi kwakwoko nawenso uzeziwa kuti ifeso makhasoda tiliso kuvepi kwathu Eh.
wamvera Ah, kuti chani ndikuti ndimulonje- ndimulonjere ndimulonjere kuti Eh, chani kungomvera Fala kuchita yoda bwino.
kuchayira kwambiri ndikuzani kuthawisira sikino Eh? Ah, sichibwana chimenecho Ah.
ino ino sindikuchedwa mpaka zangu saya katundu Eh, ndagulayo ah, ndenga wa- wa- wagula katundu Ka- katundu wani ndichani chimenechi wachitenga kuti ndicho unyezi miratu eh chikuoneka tungati chidvd tuichi sichidvd ichi dvd tuichi maipinda ayi izo si dvd Kumanaka ndi chani?
kusiyana kwa dvd ndi laptop iyi ndi laptop Eh, akuziwa kuti ndi laptop Eh.
pani kuti mfana tadeka mfana Ah, ah.
tabwera tabwera tikamdani kaipa ngono Eh.
tabwera timpani kaipa ngono ine ndabwerani msamanyade kuti Tiye banja na mwene ndi pachangu.
ebe ndikubwera tungopana ni Amwene.
panga, eh.
oh ndi- ndofulumiratu eh pajanali sunifuna ndizipita all right Eh,
sopano iwe laptop yo uli nayo ntchito inache chamno ndifunsewe mapulani ako ndi laptop yo ndiotani nizivana na nyimbo kusera magemu chinchani Chimezo ndi musibwana atumphanga ndi ndalama twisi oh iwe so ati unachiya sauti ndiyabwinobwino batire ili popo popo panga apa apate pandalama wanva ngini iyi iwe ngokhala pa izo ndivesa oh koma bro ine mmazogwisa chilo laptop iwe shut up iwe iwe kwandifunse ndi zimene zimene ndisingatikapene ayinso Ah, kwandifunse mazogwisa ntchito laptop ine mese ndimakufunsa Ah, ndiozifunsa bwinobwino Funa maso afunsa ndingoziwa, mwachangu mwachangu
sopano apapa mphanga weyo zivaya ngini ndisiyile ndiveza ndivezera nayo chochita amukonenaso yamwe itibweresile makwacha padowo pano pomanisa masowe dola yamwe inenso mukuziwa tife sikuthamanga twamwene okhanga simukuziwa bwanyi panga Eh, matikonda sikuthamanga chichi tithamange tikhale ndi ndalama basi amwene iye ndikuvara amwene okay mphanga e komuseka chisekucho ndachedu Museka chiseko chikusepo ndi chani zivayani basi amwe e tona
yeah Ah, ve bwanji sona mwakonzeka kale nthawi yomwe mwathana iya ndatana naye basi Eh, ah ndakonzeka ndibweranso mkucha ina bali kumeko ndikulakwa pazatu ndimafana ndipita kuchigayo nawuzi
mayibinda penapake sikumapanga bwino eh?
tangokonzeka ndimuzongotiperekeza lero ndimwe ndikhomerera bwanji njo sibwino ticho sibwino ndikukuzani kundilakwira azingotiye nino
ningosiya kaye chinthu chitu
kumafulumira atweti iweyase iweyase apa ndendabatilatu ndabatilatu basi
amatabwa amatabwa kodi kuchita kundiitana mokuwa choncho bwanyi
ndisakunyadira ina mataba He? ndikale titunaenda shoshola
anabanda ino si nthawi yoti muyambeko zechi bwana mwamba apa ndikufuna ndikhale ndekhandekha ndi nthawi yoti ndidye mutu ndikuganiza zambiri kwa basi amataba kuwa pachani kuti kuti anagamaka kupezani basi zivuteko Ah, ah, bwana sadafa miyendo amenaja tate ntidzienda apa Ah.
inu munabva kuti kuti anthu awa amazemberana amayenda limodzi pagulu kuti anthu azaona munabva kuti nabanda ndakumva eti koma usachita undiyandikira chonchotu anthu aziti ndayamba kuazembera akazanga chifukwa akudwala nyendo amatabwa amatabwa bwanji
tiri kumufa ndi nkhawa atu nkhani mudzi muno zili pokopokopo zakulandidwa katundu ndi achithope ndi agawana
anthu amajelasi ajayi oo komatu ndiye musamale nawo chifukwa akakhala agawana nawo kuti sanathane nanu atangangokupezani olo zovala mulandana mpaka mutabweza ndalama zawo Iwe- iwe- iwe- iwe nabanda ndiye ineyo ndakuganizirani mukuthamanga muli bengende musa
iwe nabanda undiona nthawi yopangira nthabwala wamba komanso zi- ukamala nkhula sikuti uzichita uma ndigwiragwira ngati ukucheza nini zimanyi zako wamba ine mwamuna atu ine ukumva inu musamayiwaleni kuti ndili bambo ana anga awiri piyaso ndili bonife Tsopano.
ndi apapa ndikugwirani ngati mayi ananu et matibvesese
iwe nabanda bwana bwana ukandigwiranso kuti anthu atola mtembo pano
simala mataba muta mupanga bwa chipatu ndiye masukulu akutsekulira ndiye mufinyika zenizenitu ukupiya azifuna school fees boniface naye wasala pang'ono kuti apite ku sekondari izozo tizaziona nthawi yomweyo oho achina boniface ndi piya angoene aziita maganyu basi ndanyamata atu amenayi owowo angawazachokani maganyu sichoncho ana anu akuphunzira koma mataba mutani magwira ntchito bwinobwino ndanyamata atu amenayi oho kapena mululankhula muzomafuna kundiyesa kuti mundivotinena kuti chani eti sichoncho ulankhoma ukweza mau choncho bwana ufuna anthu ati unchitire pano eh?
iyayi leno zimezo ndibe nazo ntchito kana ndakweza kasini akweze zimezo ndibe nazo ntchito mundimvesesa amataba tutakupitira nthawi yatali mukuzowa kazi zimenezo Zamisala basi, zamisala ndafuna kuti iniyo ndana gama anu aja musowe mtendere pa kompani paja Ah.
simungandifune ndikukuziranitu ndikukuzani anagama anakugaya kaye mwano kwa mwana wanga eti kumuza boniface nkhani ya munda imeneyo musakunamisa ndimandibwereka koopsa sinaipanga livenji ndiye Anabata.
musamale livenji anabanda zikhama anabanda zipasedi ule mchonde pano tipansewo pano oho muzipatsana munthu inuyo mukundimva anaja ndimavutikana nawo ndekha mukuziwa inu muli nenga ndi akazi anu kwanu kuja Azipsa maganyu.
musandiyankhe iyi ne mukalaphira kwani pita nanga sikulu kuti chani e mukati asachita maganyu eyenjenja tachina enfa kuti kuphunzira kana kuti sakotenda amuna ina ake basi kupita kumaka njoya kumene kwako ina nanga akuphula njira za moto sichoncho eti yosaweka tu imene amatabwa yosaweka anabanda sopano nkhani Oho.
zimwembo zipeka Oho, wapeka ndani ine sina nezonsezo ayi komane nandida ndipo akuwuzani kuti ndani ndizawuyipirira ine school fees achina inifa mwanenanoka Ah, mwanenanoka ah.
memukankhuliramo lero ndiyoti mwachitondipanganira kaya zanu zimenezo kakupanga nani kachani zimenezo ndi zanu sikundikhuza ine kuti sagawana nakubwerapo ehe ameneyi
ye tione pano bambo achina enifa mwamuna wanagama akuthama ngali mali bengende iwe matamba iwe bombo
iwe somathaulalapi utha nawe wekhagawana niwo ine tapita amatamba samana mukutawa mwamuna amatamba sawa kodi saimana mana mosindatane nanu
oh kuona ngati sindingathamange iwe
mumamvera sewelo zimachitika lomwe akutipatsira ndawo nduna zamaphunziro ndi thandizo la ndalama lochokera ku united nations children's fund unicef mu ntchito ya united nations joint program on girls education 2 unjpge tisanafunse funso lathu lalero tikufuna tiulutse mayina a anthu omwe awina ma t-shirt chifukwa choyankha bwino funso la sabata latha ndi kuchita mphumi mayina awa ali motere emmanuel grant namba yawo ndi 0883 859 441 agnes maclie banda amene nambala yawo ndi 0882 840 373 ndi charles george mkwate amene namba yawo ndi 0883 226 167 tsopano funso lathu la sabata ino likuti kuchokera pa mkangano omwe wabuka pakati pa amatabwa ndi anagama mukuona kuti pali kusiyana kwanji pakati pa maphunziro ndi kukhala ndi chuma tiyankheni potumiza maganizo anu pa nambala iyi 0884 857 001 0884 857 001 mungathe kuchitanso whatsapp pa nambala yomweyi museyo la lero munali miriam bula ferguson magona cosmas chale gift nyirenda mwangi mwankenenge kristen sunga loveness mbotera joshua jiya sofex chimphonda komanso miriam mwazimva akulemba seweroli ndi innocent katsache ndi stanley mphaya pamakina panali aclas chinery mkonzi ndi innocent katsache ndipo likujambulidwa ndi story workshop ku blantyre Zimachitika.